kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan nu hordofaa jirtan hundumtuu akka mooltan ani tigisti gammeeti gabaasni walitti bu'iinsa fi walwaraansa biyya keessa jiru laalchisee ibsa paartileen siyaasaa lama adda bilisummaa oromootii fi warraaqsi biyyoolessaa amaaraa baasan irratti xiyyeeffatu akkasumas. kamisa kamisaan sinii dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessa'e nu wajjin tura dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu afaanaa bafqaaduu muradaa.
Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Walga'iin addaa ja'affaan kan mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa. biyyattii keessatti ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiru qorate odeeffannoodhaa fi yaada furmaataa kan dhiyeessu koreen addaa akka dhaabbatu murteessuun isaa beekameera. Ajjeechawwan raawwatamaa jiran kan balaaleffatanii miseensonni mana maree bakka bu'oota gareewwan ajjeechaa raawwatan addaan baafamanii akka tarkaanfiin itti fudhatamu gaafachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Dhiyeenya kana godinaalee Wallaggaa keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchitee kan ibsa baasee fi ibsisaa kunis kan walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyaate paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin Abin godinaalee Wallaggaa keessatti labsiin yeroo atattamaa akka labsamu gochi sunis yakka duguuggaa sanyii jedhamee akka waamamu guyyaan gaddaa biyyaalessaa akka labsamu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Addi bilisummaa Oromoo tibbana ibsa baaseen. Hidhattoonni naannoo Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti akka seenan taasifamaa jira jechuu isaa kan eere gabaasni kun dhimma kanarratti dura taa'aan paartii ABN Dr. Bellexee Mollaan. deebii ittaanu kennuu isaanii ibseera.
ከአማራ ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቀ ኃይል የለም አልገባም ሊገባም አንፈልግም በመሰረቱ ይሄ ችግር እንዲፈታ ናኖ አማራ ራ ከንሶቼ ሁምኒ ሂደት ሂንጅሩ ሂንሴነሲ አካ ሴኑስ ሂንፌኑ rakkoon kun akka hiikamuu adda durummaan ga'ee fudhachuu kan qabu mootummaa naannoo oromiyaa akka ta'e ogeeyyota oromoo akka ta'an amanna mootummaan federaalaa furmaata isa jalqabaa burqisiisuu akka itti jiraatus ni amanna.
Hidhattoonni naannoo Amaaraa gara Oromiyaatti seenaa jiru ibsa jedhuufi ajjechaa godina Wallaggaa keessatti raawwatame ilaalchisee gaaffii paartiin ABN dhiyeessee fi mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname akka hin jirre gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Bulchiinsa naannoo sabaaf sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa Ammaaroo ganda daannoo jedhamu keessatti hidhattoonni qotee bultoota sadii ajjeesuu isaanii jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Itti gaafatamaa nageenyaa fi tasgabbii aanaa addaa ammaarroo obbo Biruuk Kayyalee waabeffachuudhaan Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaarraa akka ibsetti haleellaa raawwatame kanaan qonnaan bultoota ajjeefaman sadii alatti namoonni lama madaawanii beelladoonni maatiiwwan kudha lamaa hidhattootaan fudhatamaniiru. Namootaan gochicha ijaan argan keessaa obbo Yaaqoob Zakkaariyaas akka VOA'tti manitti namoonni sadan ajjeefaman obbo Tigiree Boonsoo. Obbo Biraanuu Wadaanoo fi obbo Fuutennoo Cuujaa namoottan jedhamanudha. Namni gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii akka ragaatti fudhate obbo Warradee jedhaman akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan hidhattoota garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan shanee jedhee waamudha. Itti gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii aanichaa obbo Biruu Kayyelee haleellaan akkanaa dabalaa dhufuusaa kan himan yommuu ta'u, mootummaan naannoo fi federaalaa nageenya namoottan nagaa eegsisuudhaa fi maal akka gochaa jiru kan gaafataman itti gaafataman. Gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akkana jedhaniiru.
በጣም እየፈታተነን ያለው በክልላችን ኩታ ገጠም አካባቢዎች ላይ የሸናይ እንቅስቃሴ ነው። ትላልቅ ጥቃቶችን ያደርሳል። በክልላችን ሰርጎ ከኔዱን ረኪሳ ጅሩ ዳንጋሌ ወላ ኬኛ ኬስ ከጅሩ ሶቺ ሸኔቲ ሀሌላዴ ጭጭሞታ raawwata naannoo keenya keessa lo'ee seenuudhaan namoottan dhuunfaatiif dirqama kenna. gandoota daangaarra jiran keessatti namoota nagaa ajjeesaa qabeenyaas saama godinaa geediyoo aanaa addaa ammaarroof burjii keessatti gochaa nama gaddisiisu raawwata dhiyeenya kana naannolee lamaan waldaan geessan keessatti tarkaanfii dhumaa fudhanne naannoo kanarraa gareen kun badee nageenyi uummataa mirkanaa'uu qaba jennoon jedhu fudhatame irratti hojjetamaa jira.
Ajjeecha aanaa addaa ammaarroo ganda daannoo keessatti raawwatame kanaa fi kan himatame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbii himaa kan ta'an obbo Odaa Darbii VOA'dhaaf deebii kennaniin dhaabbanni isaanii gocha sana raawwachuu isaa haalaniiru.
Yeroo ammaa sirni abiy dadhabina isaa dhokfachuuf wabootti quba qabu aadaa godhateera. Namoonni nagaallee akka tapha siyaasaa akkasiitti hirmaataniif kaadiree gandaatiin ni dirqisiifamu. Horiyyatuu fi qonnaan bulaa ajjeesuun hojii akkam malee. Waboon waan akkanaa hin godhu. Nuti waan akkasii keessas hin jirru qaamota naannoo sanaa yakkamtoota kan waan nagaan hin jirre carraa fayyadamanii uummata irratti haleellaa gaggeessanii mootummaan ni tarkaanfii irratti fudhachuu dadhabee tasgabbeessuu dadhabee har'a immoo wanta woboon mataasaa jabaachaa jiru ni dadhabsiifne waan jedhanii yaadanii fi ammas nutti quba qabudha malee woboon waan akkanaa raawwate jechuun waan dhugaarraa baay'ee fagoodha.
Haleellaan akkanaa naannoodhuma sanatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti kan argamu aanaa galaan keessatti raawwatamaa jiraachuun isaa gabaasamaa akka ture gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii yaadachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu Yuuniseef lammiilee Itoophiyaa beelaan miidhamaa jiran gargaaruudhaaf deeggarsa maallaqaa isa barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan Yuuniseef Jaan Firaanko Rootijiliyaanoo. Bilbilaan odeeffannoo VOA'dhaaf kennaniin bara 1981 asii yeroo jalqabaatii fi hongee biyyattii mudateen namoonni miiliyoonii kudhan ta'an gargaarsa kan barbaadan akka ta'an ibsuu isaanii Liisaa Shilaayin gabaastee jirti. Rakkina hongeedhaan walqabate kanaan kan ka'e daa'imman kuma dhibba ja'a ta'an dhukkuboota nyaata gahaa dhabuu irraa kan ka'e isaan mudatuu fi akkasumas hanqina wallaansaatiin kan ka'e du'aa fi saaxilamuuf jiru. Akka bakka bu'aan Yuuniseef Finfinnee irraa ibsanitti dhaabbanni isaanii rakkinicha furuudhaa fi deeggarsa doolaaraa miiliyoonii dhibba sadii fi miiliyoonii shantamii tokko gaafate amma ammaatti kan argachuu danda'e garuu doolaaraa miiliyoonii shantamii shan qofa akka ta'e gabaasameera. Somaaliyaa keessatti balaa dhooyinsaa bakka adda addaa lamatti raawwatameen qondaala humna nageenyaa dabalatee namoonni lama ajjeefamuu isaanii Muhammad Dihaayisen Muqaadishoo irraa gabaaseera. Akka aangawoonni mootummaa jedhanitti balaan inni duraa kan qaqqabe magaala kibba lixa biyyatti Moqaadishoo irraa kiloomeetirii soddoma irratti argamtu Afgooyyee keessatti yommuu ta'u, boombiin karaa irratti awwaalame konkolaataa isaanii haleelee qondaala humna nageenyaa Muhammad Abdii Maadoobee ajjeesee jira. Gocha kanaaf gareen Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ibsameera. Balaa boombii biroo magaalaa Muqaadishoo keessatti bakka Dihaar Keeliin jedhamutti muudateen namni waggaa 20 mana hidhaa Itaaliyaa keessa turan Omar Hashii Hassan ajjeefamuu isaanii dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Abdulfattaa Adan VOA'tti himaniiru. Namni balaa boombii kanaan ajjeefaman kun bitootessa 20 bara 1994 oduu gabaastuu lammii Itaaliyaa Ilaariyaa Alpii fi ogeessa kaameeraa Miilaan Hiroovaatiin ajjeesuudhaan himatamanii erga waggaa 20 hidhamanii booda dogoggoraan akka hidhamanii itti himamee mana hidhaatii kan gallakkifamanidha. Ajjechaa isa kanaa fi itti gaafatamummaa qaamni fudhate akka hin jirre gabaasameera. Akka aangawoonni mana hidhaa mootummaa Naajeeriyaa jedhanitti galgala qibxata dheengaddaa. Hidhattoonni mana hidhaa magaalaa Abuujaa keessa jiru weeraranii hidhamtoonni dhibban lakkaawaman akka miliqanii taasisanii jiru. Gabaasni Timootii Obi'eezuu Abuujaa irraa VOA'dhaaf dhiyeesse akka jedhetti manni hidhichaa aanga'oota mootummaa duraanii dabalatee bakka miseensonni garee hidhattootaa bokka haraam jedhamu keessatti hidhamanii turanidha. Mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatame kanaan hidhamtoonni dhibbi ja'a ta'anii miliqaniiru jedhameera. Hidhamtoota miliqan kana hordofaa akka jiran kan himanii aanga'oonni mootummaa hidhamtoota dhibba sadii ta'an qabanii akka deebisanii himuun isaanii gabaasameera. Haleellaa dheengadda galgala mana hidhaa magaalaa Abuujaa irratti taasifamee fi amma ammaatti itti gaafatamummaa qaamni fudhatee hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti namoottan yakka adda addaa raawwachuudhaan shakkaman to'annoo jala oolchuudhaa fi sochii taasifameen namoonni kumni tokkoof dhibbi shanii qabamuu isaanii abbaan alangaa muummee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Meerk Geerlaand ibsaniiru. Sochii Opereeshin Noorzistaar jedhamee moggaafame ji'a waxabajjii keessa magaalota Yuunaayitid Isteetsi kudhan keessatti taasifame kun kan xiyyeeffate magaalota Baaltimoor, Chicaagoo, Hiwusten, Indiyaanaapooliis, Los Aanjeles, Memfis, Niw Orleans, Niw Yoork, Filaadelfiyaa fi Waashintan DC'dha. Sochii shakkamtoota adamsanii qabu kana keessatti warreen qabaman keessaa namoottan sadii dhukaasa ji'a darbe magaalaa Filaadelfiyaa keessatti banuudhaan Dhukaasa ji'a darbe magaalaa Filaadelfiyaa keessatti namoottan nagaa irratti taasifame walqabate warreen barbaadamaa turan akka ta'an kan ibsan abbaan alangaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi shakkamtoota kana to'annoo jala oolchuun kan danda'ame qindoomina humnoota nageenyaatii fi gargaarsa hawaasaatiin akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin turtii gaarii.
yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna waan itti aanutti ceena. addi bilisummaa oromoo walitti bu'iinsa fi walwaraansi oromiyaa keessatti deemaa jiru hubannaadha fi of eeggannoodhaan qabamee furmaata argachuu qabaa jechuudhaan ibsa baaseera karaa biraatiin warraaqsi biyyoolessaa amaaraa uummanni oromoo dhumaatii dhaloota amaaraa irratti oromiyaa keessatti raawwatame balaaleffachuu qabaa jechuudhaan ibsa kenneera odeeffannoowwan kanaan hordofee gabaasan keenya naakoor malkaa dabalata qaba.
Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon walitti bu'iinsaaf walwaraansi Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru hammaachaa waan dhufeef furmaata barbaadaa jechuudhaan ibsa torban kana keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 25 bara 2014 baaseen rakkoon kun of eeggannoo fi hubannaadhaan qabamuu qabaa jedhee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu sababaa itti ibsa kana baasaniif akkasitti ibsu.
Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waraanatti deemaa jira. Waraanni deemaa jiru kun immoo waggoota arfan darban. Addatti bifa addaan ta'ullee kan duras waraanatti ture. Boqonnaan arganne Oromiyaan. Ammoo inni gidduu kanaa wanti haddasa godhu seeraanis seera biyyattiidhaanis ala yerootti Oromiyaatti waraana ollaa yerootti affeeran argaadha turre.
Eenyu kan affeerraa godheef yoom affeerraan godhameef?
Kan itti gaafachuu qabdu maarratti eessatti lola bobbaasaa jirtu kan jedhu isaaniin warra lola kana labseen.
Pireezidaantoonni naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa riphxe loltoota abaa'oo shanii jechuudhaan waaman dhabamsiisuudhaaf waliin ibsa baasaniiru jedha ibsi abaa'oo kun. Abaa'oon gurmuulee riphxe loltoota kanneenii wajjin kanaan dura hariiroo akka hin qabne ibsuu isaarraan kan ka'e amma garuu gurmuulee riphxe loltootaa sarbama mirgoota namummaa wajjin wal qabatee maqaan isaanii ka'u Oromiyaa keessaa akka baasaman ibsibee maaliifis hin buufachiise jechuun obbo Lammii gaafannee jirra.
Lolli kan inni gaggeeffamu naannoo Oromiyaati. Lolli kunis kan inni geggeeffamu dirree lammiilee Oromiyaa irratti. Lammiileen Oromiyaa ajjeefaman, buqqa'an fi qe'eef qabeenya isaanii irratti dhaban dirree Oromiyaadha. Dhimmi Oromiyaa, dhimmi lammiilee Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo ni galcha, ni ilaallatas. Akka waliigalaatti dhimma biyyittii adda bilisummaa Oromoo ni ilaallataa jechuudha.
Kanumaan walqabatee obbo Lammiin waldhabdeen kun kan furamu marii siyaasaa ni jedhu.
Rakkoon empaayirittii keessa jiru rakkoo siyaasaa malee rakkoo afaan qawwee miti. Mariin siyaasaa kun kan hunda hirmaachisee fi hunda galeessa ta'e dhumaatiiwwan haga har'aatti ga'ees immoo qaamni walaba ta'e qulqulleessee waliigaltee haaraa fiduudhaaf fi furmaata waaraas argamsiisuu fi marii siyaasaatu barbaachisaa jenna.
Gama biraatiin muummee ministeeraa Itoophiyaa dabalatee aangawootni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti lammiiwwan meeshaa maleeyyii irratti haleellaan haala hammaataa ta'een raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsaa turanii jiru. Muummee ministeera Abiyyi Ahmed godina Qelleen Wallaggaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti dhumaatiin raawwatameera jechuun ibsa torban kana keessa baasaniin dhumaatii kanaan wal qabatee gurmulee riphxe loltootaa shanii jechuudhaan waaman waraana bilisummaa Oromoofiin jedhantu haleellaa kana raawwatee jedhanii jiru. Gurmuun riphxe loltoota kanneenii gocha kana hin raawwanne jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Wiixata darbe godina Qelleen Wallaggaa gandoota lama keessatti haleellaan raawwatamu mootummaadhaan kan hundaa'e Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Koomishinichi itti dabaluudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dabalataan akka bobbaafaman gaafatee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen konkolaattotni qabeenya raayyaa ittisa biyyaa ta'an meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humnoota naga eegumsaa fe'uudhaan naannoo Amaaraa keessaa kallattii garaagaraan Oromiyaa seenaniiru jechuun himata. Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif Koomishinar Koomishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, hoogganaa itti aanaa nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu akkasumas hoogganaa koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa, hoogganaa koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina, akkasumas ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa Dr. Daggasa Tulluu fi itti aantota isaanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyaa wiixataa irraa kaasnee taasifne nuuf hin milkoofne. Obbo Lammii Gammachuu naannoo Amaaraa irraa humnootni idilee fi al-idilee gara naannoo Oromiyaatti affeeramaniiru jedhu.
Xiinxaaleeyyii Amaaraa armaan dura kan faannoo jedhamanii socho'aa turan milishaa Amaaraa, humna addaa Amaaraa akkuma kana yeroo adda addaatti balaa dhaqqabsiisaa turan har'as immoo balaa dhaqqabsiisuudhaaf akka isaan achi gara Oromiyaatti deemaniif waliigaltee miidiyaa mootummaadhaan gabbahamee ni dhabamsiisna jedhamee Oromoo irratti waraana labsame. Waraanni kun kan inni labsame jalqaba bu'uura seeraa biyyattii kan faallesseen naannoleen mataa isaanii danda'anii qaama nageenya kabachiisuudha qabu. Faallaa sanaadhaaniyyuu yerootti ollaan affeeramee argamudha. Loltoonni kun amma oofishaalee haaseenan malee kana duras seenaama turan. Kanaaf immoo ragaan dhumaatii lixa Oromiyaa irratti fakkeenyaaf godina Wallaggaa Bahaa, Aanaa Hiramuu, gandoota akka Lalistuu Somboo, kanneen akka Haaroo fakkeenya kan duraadha. Nuti Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n kan inni jiru uummata keessa caasaa gahaa uummata keessaa qaba. Maddi keenya uummata jechuudha.
Dhimma kana irratti kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifnee milkoofne humnootni naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaa seenaniiru jechuun himannaa Adda Bilisummaa Oromoo dhiyeessuuf durataan paartii warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa abin ዶክተር በለጠ ሞላ ዴቢ ኬንደን ይጅሩ ከአማራ ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቀ ኃይል የለም፣ አልገባም፣ ሊገባም አንፈልግም። በመሰረቱ ጉርሙን ሂደታ ናኖ አማራዳ ገረ ኦሮሚያ ሴኑ እንጅሩ ሂንሴኑሌ አከ ሴኑ ሲንበርባኑ ረኮን ኩን አከ ፍረሙፍ ጌሄ ጉዳ ተበቹ ከንቀቡ ሞቱማዳ ረኮ ከነ ከንፍሩ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቤካ ኦሮሞ አከ ተያመና ሞቱማን ፌዴራላ ፉርማተ ዱርሳ ኬኑ አከ ቀቡ አመና ጀቹን ዱበተን ዱረታና ብን ዶክተር በለጠን እትደበሉኒስ ኦሮሚያ ውስጥ አማራው በዚህ ደረጃ በግልጽ ጭፍጨፋ ይፈጸምበታል።
naannoo oromiyaa keessatti ifatti amaara irratti dhumaatiin raawwatama dhalattootni oromoo bakka garaagaraa jiraatan akka nagaa argatanii hin jiraanne ni beekna hundumti keenya iyyuu rakkoo kanaaf saaxilamnee jirra uummata oromoof kan fayyadu dhumaatii ifatti raawwatamu akkanaa mormuu fi adda durummaan dura dhaabbanna jechuun ejjennoo yoo qabate socho'edha jechuun dubbatan dhimma kana irratti ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa dooktar Laggasa Tulluu fi ittaantoota isaanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne yuunaayitid isteetsii fi jaarmaaya mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyootaa fi jaarmaayileen garaagaraa haleellaa kana yommuu balaaleeffatan jaarmaaya mootummoota gamtoomanii gochi kun qaama olabateen akka qulqullaa'u gaafachuun isaa ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amburraa.
sagantaan keenya akka itti fufetti jira amma dabareen an qophii fayyaati. dhiheenya kana manni murtii muummichi an yuunaayitid isteetsi mirgi ulfa baasuu heera mootummaatiin kennamee fi gara walakkaa jaarraa tokkootiif hojiirra ture kana booda akka hin jirreef labsee ture. kanarratti jaalanneen damee tajaajila namoomaa kutaa yuunaayitid isteets keessatti minisootarraa ogeessa seeraa gameessaan ta'an obbo zakkaariyaas haayiluu haasofsiistetti gara marii godhanitti dabarra.
obbo zakkaariyaas haayiluu deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa.
jaallanneen afeeruu keetiif yookiis galatoome.
Egaa akkuma beekamu as yuunaayitid isteets keessatti waa'ee ulfan barbaadamne ofirraa baasuu ilaalchisee. falmii guddaa deemaa jira. Bara kudha sagal torbaatamii sadii roovers weed kan jedhu seerri tureera. Mee waa'ee sanaa naa ibsaa.
Eeyyee dhuguma akkati jettee kudha sagaliif torbaatamii sadiitti roovee v weed kan jedhu murtii supiriim koortii biyya Ameerikaa murteessee ture. Seerri kun murtiin kun biyya Ameerikaa keessatti murtii warra gurguddaa. waggaa dhibba lama keessa warra godhaman keessaati akka tokkootti godhameeti kan inni ilaalu biyya ameerikaa kana keessattis falmii guddaadha kan inni uumee ture. Dubbiinsaa kan inni ilaallatu dubartii tokkotu jira kan ijoollee lama qabdu turte waggaan ishee digdamii sadiinatti fakkaata yeroo sanatti ijoollee lama qabdi turte abbaa manaan qabdi turte sadaffaa ulfoofte yeroo sadaffaa ulfooftu sana. Biyya Teeksaas lafa isheen jirtu sanatti ulfa ofirraa baasuun hin danda'amu ture. Garuu isheen immoo mucaa kanas guddifachuu hin dandeessu rakkina adda addaas qabdi turte. Kanaaf gatii ulfa ofirraa baasuu barbaaddee fi yoo ofirraa baaste immoo gatii mana hidhaas deemtuu fi nama ishee gargaarus gatii hin turree fi xabaqoota tokko tokko barbaaddatteeti seerri Teeksaas kuni ka'utu irra jira. anis akkan barbaadetti ulfa kana ofirraa baasuun narra jira kan jedhuun mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii teeksasitti mo'anii seerri teeksaas inni ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha inni jedhu kuni geddaramuutu irra jira kan jedhu murtiin kenname kana booddee warri teeksaas suni gara oliitti oliyyataniitu madoo jedhu dubbiinsaa supiriim koortii gahe. Keenyaa fi yoo dubartittiin yoo ulfooftee mucaan deessitee gara du'aatti ishee geessitee eksepshinii akkas akkas. Siifaa jira ta'ee yookiin immoo gudeedamtee ofirraa baasuun hin danda'ama ture. Kanaaf iddoo baay'eetti ulfi ofirraa baasuun seeraan dhorkaa ture. Kanaan egaa kan isheen achi hidhattee supiriim koortiin yeroo jalqabaatii fi isteetootii dubbii dhuunfaa keessa lixanii ofirraa ulfa ofirraa hin baasinaa jechuun dandeenyusan kan jedhuun murtii kennanii gara. murtiinsaa maal akka fakkaatu barbaannisa keessa ilaaluu hin dandeenye.
Garuma murtii sanaattiin isin fiduuf jedhe murtii manni murtii muummichi kenne maayin?
Mootummoota isteetooti kana keessa lixanii.
Kutaalee.
Eeyyee kutaalee kutaalee biyya keenyatti isteetii roddanaa kutaalee akkasii keessa lixee. Kutaalooti waa'ee dubartii keessa lixanii waa'ee ulfaa irratti keessumaa yeroo ji'a jalqabaa sadii kana keessatti ulfa baasuu irratti seera baasuun hin danda'amu. Egaa yeroo sana akka iddoo sadiitti kan isaan kutanii ilaalan iddoo sadiitti yeroo jedhu three trimester jedhu jalqaba ji'a sadiin isa jalqabaa isa ittaanu ji'a sadan isa lammaffaa. Ji'a sadan isa sadaffaa keessatti. Egaa akka murtii sanaatti ji'a sadii isa jalqabaa sana keessatti kun piraayiveet wanta ta'eef waan dhimma dhuunfaa gatii ta'ee fi mootummaan dhimma dhuunfaa akkasii keessa lixee murteessuun hin danda'amu. Seera baasuu hin dandeessanii kutaalotii kan jedhu murteessani. Isa jalqabaa isa lammaffaa irratti immoo yoo waa'ee dhimma ulfa taa'ee waa'ee dhimma. Fayyina dubartittiir ta'e seera baasuu hin dandeessu. Haa ta'u iyyuu ammayyuu taanaan akka barbaaddanii ulfa baasuu hin dandeessan jettanii yoo barbaachisaa ta'e wanta tokko tokko irratti malee seera baasuu hin dandeessan jedhani. Garuu isa jalqaba isa dhumaa sadaffaa irratti garuu kun mucaan amma gatii garga mucaa ta'uu danda'utti dhiyaatee gatii jiruu fi mootummaan intarastii qaba yeroo akkasii keessatti kanaafi dubbii sana keessa lixee seera baasuu hin danda'a. Isa dhuma jalqaba isa dhuma sadanii.
Sadanii isa dhumaa. Jechuun. dhiyoo warra dhumaa ji'a sadan.
Eeyyee yeroo sana keessatti garuu dhowwuus heyyamuus hin dandeessu seera baasuu hin dandeessu kan jedhuun murteessani. Egaa lamaanuu baalaansii godhanii jechuudha. Isa dubartittiin barbaaddes yeroo barbaade ulfa baasuun kun haqa dubartiitii keessa lixuun irra jiru mootummaan isa jedhus hin fudhanne guutummaatti garuu isa mootummaanis immoo karaa gara biraa mucaan tokko eega ulfaawee jalqabee mucaadhaa mootummaan akka barbaadetti tajaajiluuba seera baasuu hin danda'amu isa jedhus hin fudhanne kanaas gidduutti. Gara jalqabaa ji'a ja'an keessa mootummaan akka barbaadetti seera baasuu hin danda'u garuu isa dhumaa irratti seera baasuu hin danda'ama kan jedhuun murteessani.
Egaa amma akka seera jiruutti mucaa jedhee kan lakkaa'amu yoomii kaaseetu?
Egaa isa amma rakkina guddaa kan fide mucaan yoomii kan jedhu aayidiyooloojii adda addaa irratti akkamitti namni. ilaala dubbii kanaa kan jedhu irraatii kan ka'udha. Supiriim koortiinis kan walolchiisaa ture, seera irrattis kan walolchiisaa ture. Nami tokko nama kan jedhamu yoomii jalqabeeti kan jedhu irraatii egaa. Kun egaa gara caalaatti karaa amantiis deema. Warri baay'een warri amantii tokko tokko keessumaa kanumti dubbii kana cimseyyuu dubbii amantiiti tokkoffaan. Keessumaa jalqaba irratti kanarratti kan cimaa turanii warra kaatolik cheerchiin namni tokko gaafa ulfaa'ee jalqabee nama. Gaafa ulfaa'ee jalqabee nama ta'e immoo nama kana. irratti ajajuu mootummaatu hin ta'in kan danda'u waaqayyo nami tokko of keessaa baasennaan ajjeesuudha kan jedhuudha kan isaan qabani. Kanaaf mootummaan immoo waan akkasii kana eeguutu irra jira kan jedhuudha.
Damee tajaajila namoomaa kutaa minisootarraa obbo Zakkaariyaas Haayiluu turanii jaalannee nanaasuufsiste ulfaadhaa jennaanii mariin kun hin xumuramne torbanitti deebina. an dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mirgi yaada ofii ibsachuu bilisummaa pireesii dabalatee naannoo keenyaa fi addunyaa guutuu keessatti qormaata guddaa mudatee jechuudhaan ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantanii biliinkan walgayii miidiyaa ameerikaa los aanjalasitti gaggeeffame irratti labsan qormaata miidiyaalee irratti mul'atan sadii fi. ameerikaan isaan kan afuruuf maal hojjetaa akka jirtu ibsaniiru odeeffannoon sobaa facaafamuu kana ittisuuf ministiriin dhimma alaa wiirtuu jalqabaa caasaa koominikeeshinii dijitaalaa ameerikaa caasaa gaazexeessootaa waldaalee siiviikii fi qondaaltota mootummaa waliin ta'uun dadammaqiinsa mootummaan deeggeramu furuu fi qolachuu danda'an jalqabeera nageenya gaazexeessootaas ni ilaallata qormaanni bira sodaachisa. doorsisaa fi hokkara miseensota pireesii guutuu addunyaa irratti mudachaa jirudha jedhan bilinkan.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere in this year, according to the UNESCO Observatory.
Bara kana keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni kudha torba addunyaa kana keessatti ajjeesamuu isaanii gareen yuuneeskoo observaatarii jedhamu beeksisee jira. gareen kun gaazexeessota ajjeefaman jedhe kadheenya kana yeseeniyaa malineedoo fi sheeliyaa johaanaa gaarsiyaa daayirektaraaf gabaastota marsariitii oduu elveeraas jedhamu kan verakruuz meeksikoo keessatti caamsaa sagarraasaa isaan ajjeefamanillee of keessaa qaba addunyaa kanarraa gaazexeessotaaf balaan kana caalu hin jiru.
mootummoonni seera fayyadamuun bilisaan yaada ofii ibsachuu haquuf ka jiran yoo ta'u kunis. Oggura dhiyeenya kana elsaalvaadoor fudhatte keessatti mul'ateera. Kuubaa, Nikaraaguwaa, Venezuweelaa keessatti gochi salphaan kan akka qorannoo gaazexeessummaa gaggeessuu yakka deebii kanaaf kan ta'u yuunaayitid isteetsi olaantummaa seeraa cimsuu fi tarkaanfii akkanaa qoratanii seera duratti dhiyeessuuf abbootii seeraa fi abbootii alangaa leenjisuun guutummaa naannoo sanaatti hojjetaa jirti. jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan usaid addunyaa deeggaruuf hanga doolaara miliyoona sagalii ni kenna ittisa maqaballeessii gaazexeessootaaf maallaqa kan kennu kan gabaastotaa fi dhaabbilee oduu falmii haqaa hin qabne irratti xiyyeeffatanii itti gaafatamummaa kenna akkasumas ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi gaazexeessoota balaa jala jiran eeguuf leenjisuu waltajjii eegumsa gaazexeessummaa jalqabuuf. hanga doolaara miliyoona sadiif tuqaa shanii baasii gochaa jira sadaffaan yuunaayitid isteetsi miidiyaalee walaba ta'an itti fufiinsaan kan hojjetan akka qabaatan gochuuf jirti jedhan bilinkan.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media, which will focus on assisting media in resource-poor and unstable settings.
Miidiyaa dantaa ummataa idil addunyaa kan miidiyaalee bakka qabeenyaa hin qabneef tasgabii hin qabne keessatti gargaaruu irratti xiyyeeffatuuf doolaara miliyoona soddoma akkasumas dandeettii maallaqaa miidiyaalee walaba ta'anii fooyyessuuf jecha doolaara miliyoona shan waadaa galle.
Nageenya uummata keenyaaf kan hawaasa keenyaa akkasumas nageenya diimokiraasiiwwan keenyaaf pireesii bilisaa fi walaba ta'e guutuu biyyootii dhihaa keessatti yeroo kamiiniyyuu caalaa. amma barbaachisa jechuun bilinkan ibsuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranne irraa qophii keenya hundumaa mata duree mata dureedhaan marsariitii keenya vi'ee afaan oromoo daakkaam akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti hin argattan yaada keessan nu biraan ga'uu barbaaddanis imeeliidhaan hoornaat voa niws daakkaam hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk daakkaam voa afaan oromoo yuutiyuubii instaagiraamidhaa fi tiwutarii irratti immoo at voa afaan oromoo afaan oromootiin barreeffame jechuudha nu biraan gahuu itti fufa odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. waahiloota keenya biyyaaf as waashintan diisii irraa gabaasalee dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagaan